Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika isamirana i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fide niyo ngabo umucamanza muri sentare nkuru mu Rwanda yaciriye umunyapolitike Christophe Kayumba igihano cyo gufungwa imyaka ibiri cigijweyo mu gihe c'umwaka umwe
abanyepolitike twese ubu dutegereje ko ubutabera bugiye kuba inkoni yo gukura abantu bose mu kibuga ntekereza ko nicyo cyazaba inkuru ubutabera budakoreshejwe gukura mu kibuga cya politike abatavuga rumwe n'ubutegetsi abantu bose bigaragara ko bashobora kwiyamamaza
uyo ni victoire ingabire umuhoza umunyapolitike ayoboye umugambwe dalfa umurinzi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken kuri uyu wa kane yatanguye urugendo rw'iminsi umunani mu ruseko rwo hagati no muri aziya ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi human rights watch rihamagarira onu n'amakungu kubandanya kuremera etiyopiya kugira abakorewe amarorerwa babone ubutungane umwaka umwe inyuma y'uko intambara irangiye mu ntara ya tigreya aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoya ntigeraho muje aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken kuri uyu wa kane yatangura urugendo rw'iminsi umunani mu ruseruko rwo hagati no muri aziya eugenie mukankusi araduha ibindi umunsi umwe mbere yo guhaguruka i washington blinken yakiriye umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe musa faki mahamat blinken yaragize ati
umubano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na afurika yunze ubumwe ushobora kuba ari urugero rw'indashyikirwa ku bwitange bwacu n'ukwemera kwacu ko igihe bigeze kuri afurika atari ibyo turimo gukorera afurika ahubwo ari ibyo dukorana na afurika kandi mu gushyigikira afurika
igice cya mbere cy'uruzinduko rwe haragihera mu nama hateganya kugirana na minisitiri w'intebe benjamin netanyahu n'abandi bayobozi bo muri guverinoma ya isirayeli kugira ngo amenye amakuru mashya ku ntego za gisirikari nk'uko umuvugizi wa deparitoma ya leta yabivuze ku bw'uwo muvugizi blinken azaganira n'abanyayisirayeli azagaragariza abo bayobozi ko hagomba ubushishozi kuri buri kintu cyose kugira ngo hazagabanywe umubare w'abasivili bahitanwa n'ibitero bya isirayeli deparitoma ya leta yavuze ko mu gihe blinken azaba ari muri yorodaniya azumvikanisha ubwitange hagati ya amerika na yorodaniya mu kurushaho gufasha mu bikorwa byo kugeza imfashanyo ku basivili bari mu ntara ya gaza abayobozi banavuga ko blinken azanayobora intumwa za amerika mu buyapani koreya y'epfo no mu buhinde mu rwego rwo kwihutisha ibikorwa byo gushyigikira ubwisanzure no gufungura amarembo y'akarere k'ubuhinde na pasifika gafite ubusugire n'umutekano gashyize hamwe kandi gafite ingufu urakoze jeni ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ku isi human rights watch rihamagarira onu n'amakungu kubandanya kuremera etiyopiya kugira abakorewe amarorerwa babone ubutungane umwaka umwe inyuma y'uko intambara irangiye mu ntara ya tigreya nanone dusubire dutega amatwi jeni mukangusi ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp dukesha iyi nkuru bivuga ko imyaka ibiri y'ubushyamirane mu majyaruguru ya etiyopiya hagati y'ingabo za guverinoma ya minisitiri w'intebe abiy ahmed n'izarwaniraga intara ya tigreya tigray peoples liberation front bwaguyemo abantu babarirwa mu bihumbi magana atanu impande zose zishinjwa guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku buryo burenze kamere amasezerano y'amahoro bagezeho muri afurika y'epfo babifashijwemo n'umuryango wa afurika yunze ubumwe ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka ushize yatumye imirwano irangira mu ntara ya tigreya ariko guhera icyo gihe hagiye haba ubushyamirane mu bindi bice by'igihugu cyane cyane mu ntara ya amhara umuryango human rights watch uvuga ko ingabo za eritreya zarwanaga ku ruhande rwa abiy ahmed muri ubwo bushyamirane zakoze ubwicanyi ihohoterwa rishingiye ku gitsina gushimuta n'ubusahuzi ndetse zanazitiye imfashanyo y'ubutabazi zinabangamira umurimo w'indorerezi za afurika yiyunze nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro
afurika irifuza ko kongere ya amerika yokongereza igihe cy'imyaka cumi umugambi wo gukorana mu by'ubucuruzi n'uyu mugabane uzwi nka agowa africa growth and opportunity act mugenzi wacu eugenie mukankusi arabandanya inkuru byavuzwe n'umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru mu muryango wa afurika yunze ubumwe wasabye ko ikintu cyose cyagomba guhinduka muri uwo mugambi gikwiye kuba cyasuzumwa nyuma avuga mu gihe cyo gutangiza inama y'iminsi itatu y'abaminisitiri b'ubucuruzi ba afurika n'abayobozi bo muri leta zunze ubumwe za amerika komiseri ushinzwe ubuhahirane mu muryango wa afurika yunze ubumwe albert mucanga yanavuze ko ukuriraho amerika amahoro mu isoko rusange rya afurika ritarafatwaho icyemezo umugambi wa agowa watangijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri wemerera ibicuruzwa biva mu bihugu bya afurika birebwa n'uyu mugambi kwinjiza ibicuruzwa muri leta zunze ubumwe za amerika bidatanze amahoro mucanga yabwiye abaminisitiri bahuriye mu nama i johannesburg muri afurika y'epfo ko kongeraho imyaka icumi kugeza kuri makumyabiri ari ngombwa cyane mu ishoramari ry'umuryango yakomeje avuga ko imyaka yaba iri munsi y'iyo nta cyizere gihamye yatanga aba bayobozi bateranyijwe no gushaka aho bahurira ku bijyanye n'ahazaza h'uwo mugambi abo baminisitiri ba afurika bazanabonana n'abayobozi bo muri amerika barimo minisitiri w'ubucuruzi catherine tay ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu abashingamateka b'amerika n'ubuyobozi bwa perezida joe biden bumvikanye ko bashyigikiye kongerera igihe agowa ni umugambi wabonetsemo miliyari icumi z'amadolari y'ibyo afurika yagemuye muri leta zunze ubumwe za amerika byinjiye mu mwaka ushize mu buryo buzira amahoro cyakora hari impaka zirimo kugibwa i washington harebwa niba uwo mugambi ukeneye kuvugururwa ubuyobozi bwa biden kandi ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa cumi bwavuze ko bwifuza guhagarika muri agowa ibihugu bya gabo niger uganda na repubulika ya centrafrica biturutse ku bibazo by'imiyoborere no kuba byarananiwe kubaha uburenganzira
muriko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamirani i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru mu rwanda yaciriye umunyapolitike christopher kayumba igihano cyo gufunga imyaka ibiri cigijwe iyo mu gihe cy'umwaka umwe ni nyuma y'uko yagiwe n'icyaha cy'ubwinjiracaha mu gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato wari umukozi wiwe wo mu rugo ni inkuru tugezwaho dushikirizwa na eric bagira ubusa umucamanza ukuriye inteko iburanisha mu rukiko rukuru akinjira mu cyumba cy'iburanisha akabura impande zirebwa n'urubanza ndetse n'abaje kuzumvira yahise afata umwanzuro wo kudasoma urubanza mu ruhame mu ngingo zarwo zose gusa ipaji imwe ikubiyeho icyemezo cy'urukiko ijwi rya amerika yafasheho kopi igaragaza ko urukiko rukuru rwakatiye umunyapolitiki christopher kayumba igihano cy'igifungo cy'imyaka ibiri gisubitse mu gihe cy'umwaka umwe gusa rwamuhanishije kandi gutanga ihazabu ingana n'amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo itanu umunyamategeko ubarizwa mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko z'u rwanda utifuje kumvikana mu itangazamakuru yadusesenguriye ko ku gihano cyahanishijwe umunyapolitiki kayumba kimutegeka kwigengesera gukomeye mu gihe cy'umwaka mwigereranya afata nko kugenda nk'ugenda ku magi ntagire iryo amenamo uwo munyamategeko yabwiye ijwi rya amerika ko igihe kayumba yaramuka akoze ikindi gihano gisa n'icyo yahaniwe umwaka cyasubitswemo utararangira igihano cya mbere cyakwikuba inshuro ebyiri uyu munyamategeko ntahagararira aho aravuga ko no ku bindi byaha kayumba ategetswe gukomeza yigengesera kuko aramutse abifatiwemo igihano cya mbere cyamubera impamvu y'inkomezacyaha mu rwego rw'amategeko urukiko rukuru yaburaniragamo rwari urwego rwa nyuma ku bujurire bwari bwatanzwe n'ubushinjacyaha bibaye bishoboka haba hasigaye ko uruhande rwatsinzwe rwagana urukiko rw'ubujurire rusaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane aha ariko nabwo uruhande rusaba gusubirishamo urubanza rwatsinzwemo ruba rusabwa kugaragaza ibimenyetso rushingiraho ubushinjacyaha bwamusabiraga gufunga imyaka icumi n'amezi atandatu icyemezo cy'urukiko gisobanura ko ubujurire bw'ubushinjacyaha mu rubanza buburanamo na kayumba ibyaha byo guhohotera abagore bufite ishingiro kuri bimwe icyo cyemezo kikavuga ko urubanza rwa kayumba ruhindutse ku cyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato umuntu byibura ufite imyaka cumi n'umunani y'amavuko wari umukozi we wo mu rugo ndetse n'icyaha cy'ubwinjiracyaha muri icyo cyaha kuri narindwa mutoni fiona uko urukiko rubisobanura bivuze ko rwahanaguyeho kayumba icyaha cy'ubwinjiracyaha cyangwa kugerageza gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato uyu wari umunyeshuri we muri kaminuza y'u rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru urukiko rukuru mu cyemezo cyarwo rwahamije kayumba icyaha cy'ubwinjiracyaha cyangwa kugerageza gukoresha icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umuntu ufite byibura imyaka cumi n'umunani y'amavuko aha ni kuri marie goreta yankurije wari umukozi we wo mu rugo kayumba ubushinjacyaha bwamuregaga ko yasambanyije marie goreta yankurije wari umukozi we wo mu rugo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri bumurega kandi ko nyuma yaho yagiye agerageza kumusambanya ku gahato ntabigireho ubushinjacyaha kandi burega wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u rwanda ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yashatse gusambanya narindwa mutoni fiona wari umunyeshuri we ni nyuma yo kwemeza ko uyu wigishwaga na kayumba yijyanye mu rugo ku wari w'umwarimu we ibyaha byose kayumba arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki nyuma y'icyemezo cy'urukiko ijwi rya amerika ntiryabashije kubona uruhande rw'umunyapolitiki kayumba ngo rumenye uko bakiriye iki gihano ku munyapolitiki mugenzi we madamu victoire ingabire umuhoza wo mu ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u rwanda n'icyemezo kitamushimishije birababaje ko ku banyapolitike ubutabera bukoreshwa ku mpamvu yo kubashyira ku ruhande kugira ngo badapiganwa kuko urumva iyo urukiko rwavugatiye igihano kirenze amezi atandatu ni uburyo bwo gukura umuntu mu kibuga cya politiki bishoboka ko urukiko rwa mbere rwamugize umweru uwo mucamanza uyu munsi wamuhamije icyo cyaha ni ikihe kimenyetso ashobora gushingira avuga ngo umuntu yagerageje gufata undi ku ngufu ikirego cyatanzwe hashize imyaka icyenda ariko noneho icyemezo cyafashwe hashize imyaka cumi n'umwe nyuma y'imyaka cumi n'umwe umucamanza akaba yabonye ngo ko habaye kugerageza gufata umuntu ku ngufu ubwo ibimenyetso yahereho ni nk'ibiri donc ibi ni ibintu bibabaje kandi ababikora bagomba kumenya ko ntabwo bihesha isura nziza y'igihugu cyacu gukoresha ubutabera ku nyungu za politiki icyemezo cy'urukiko rukuru mu rwanda umukuru w'ishyaka darufa umurinzi ntabura kugihuza n'amatora ateganijwe mu mwaka uza abanyepolitiki twese ubu dutegereje ko ubutabera bugiye kuba inkoni yo gukura abantu bose mu kibuga ntekereza ko nicyo cyazaba inkuru ubutabera budakoreshejwe gukura mu kibuga cya politiki abatavuga rumwe n'ubutegetsi abantu bose bigaragara ko bashobora kwiyamamaza kandi ko bashobora kuko kuba bahangana bigaragara n'umukandida wa fpr mu gihe cy'amatora agiye kuza umwaka utaha mu kwezi kwa kabiri mwaka nibwo urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ku rwego rwa mbere rwari rwahanaguyeho kayumba ibyaha rumugira umwere rutegeka ko asohoka mu buroko mu miburaniro uyu mugabo ufite impamyabumenyi y'ikirenga yo ku rwego rwa dogitora mu by'amahoro n'iterambere yakunze kumvikana avuga ko nyuma yo gushinga ishyaka rya politiki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe aribwo ibintu byatangiye kumukomerana yumvikanye avuga ko hari abakomeye mu ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi bamwegereye bamugira inama zo kwitandukanya n'ishyaka rye ibinyuranye n'ibyo ubuzima akabukomereza muri gereza ni ingingo ubushinjacyaha buhakana bwivuye inyuma bushimangira ko butamukurikiranye nk'umunyapolitiki ahubwo nk'undi wese wakora ibyaha akabiryozwa eha bagira urusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mwanajya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwe mu bategetsi bakuru b'akanama kaboni gashinzwe uburenganzira bwa muntu yatanze imihoho mu mirimo yiwe kubera icyo yise kunanirwa kw'iryo shyirahamwe kuri jenoside yo muri gaza craig mokiber yari umukuru w'ibiro by'ako kanama i new york mu gutanga imihoho kwiwe yagirije ibihugu bikomakomeye gufatikanya mu gukora ibitero bikomeye cyane bigeramira abanyagihugu b'abasivile b'abanyagaza temisitoke mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru mu ibaruwa y'ubwegure ijwi rya amerika ifitiye kopi bigaragara ko yanditse mu mpera z'iki cyumweru gishize uyu mudiporomate mukuru avuga ko ibisiri mu mubabaro ndengakamere kugera no ku bakozi ba loni bwana mokiba yagize ati birongeye kandi turareba jenoside itubera mu maso kandi umuryango dukorera biraboneka ko nta mbaraga ufite zo kuyihagarika craig mokiba mu ibaruwa ye yavuze ko nk'umuntu wakoze amaperereza ku burenganzira bwa muntu muri palestina mu myaka za mirongo inani akaba yaranabaye muri gaza nk'umujyanama wa loni ku burenganzira bwa muntu mu myaka za mirongo cyenda akanahakorera ubutumwa bwinshi bujyanye n'uburenganzira bwa muntu ibirimo kuhabera bimufasheho cyane uyu mudiporomate yagarutse kuri jenoside zagiye ziba mu gihe yari mu kazi izo zirimo iyo mu rwanda iyakorewe abayisilamu b'abanyabosiniya iyakorewe abaturage b'abayazidi muri irake n'iyakorewe abanyamuke b'abarohingya muri birimaniya akavuga ko muri buri jenoside muri izi ubwo habagaho kurenza igitaka ku mabi yabaga akorerwa abasivili batabasha kwirwanaho byagaragaye mu buryo bubabaje ko loni yananiwe kugira icyo ikora ati twananiwe inshingano zacu zo gukumira amarorerwa akorerwa rubanda zo kurinda abatagira kivurira no kuryoza abakora bene ibyo ibi craig mokeba avuga ko ari nako byagiye bigenda ku nkundura z'uruhererekane rw'ubwicanyi bwagiye bukorerwa abanyapalestina mu gihe cyose loni imaze ibayeho uyu mutegetsi yavuze ko mu burambe bw'imyaka irenga mirongo itatu amaze ari umunyamategeko wibanda ku burenganzira bwa muntu yabonye ko hari aho ijambo jenoside ryagiye rikoreshwa nabi ku nyungu za politiki nyamara akavuga ko ubwicanyi butarobanura burimo gukorerwa abanyapalestina muri iki gihe bushinze imizi mu ngengabitekerezo y'irondabwoko ya gikoroni y'abimukira yakomeje gutoteza no kwica aba baturage kuva mu myaka mirongo ishize hagendewe gusa ku kuba ari abarabu bwana mokba avuga ko ibyo byiyongeraho imvugo z'abategetsi ba isiraheli zigaragaza nta guca ku ruhande ikigenderewe bityo we agasanga nta gushidikanya nta n'impaka ko ibibera muri gaza ari jenoside irimo gushyirwa mu bikorwa aha yagize ati mu karere ka si jorudaniya harimo no mu gice cya yeruzalemu kigaruriwe inzu zirimo gutwarwa zikongera gutangwa hashingiwe gusa ku bwoko kandi abicanyi b'abimukira baherekezwa n'imitwe y'igisirikare cya isiraheli hirya no hino ibihabera ni amategeko y'irondabwoko y'agacinyizo ya parteyidi uyu mudiplomate avuga ko nta shiti umushinga wa gikoloni w'abanyaburayi wo kubaka igihugu cy'ubwoko bumwe muri palestina ugeze mu gice cyawo cya nyuma cyerekeza ku kurimbura ubuzima bw'ibisigarira bya nyuma bya ba kavukire b'abanyapalestina Mokba mu ibaruwa ye y'isi ya nyuma yandikiye umuyobozi mukuru w'akanama karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu yavuze ko ikirenze kuri ibyo leta z'ibihugu bya amerika ubwongereza ndetse na byinshi mu bihugu by'i burayi ari abagambanyi muri ibi bitero ndengakamere uyu mutegetsi yavuze ko ibi bihugu bitarimo kwirengagiza inshingano byiyemeje mu bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu gusa ahubwo nabyo ubwabyo birimo kugira uruhare muri iyi ntambara yabishinje guha Isiraheli ubufasha mu bya gisirikare mu by'ubutasi no mu by'ubukungu bikanayifasha mu nzira za politiki na diporomasi zigamije guhishira amaba arimo gukorwa
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mwateguriwe kandi mushikirizwa na eugene mukankusi abantu baba barigeze binubira kukwegera cyangwa se bakakwitegereza cyane kubera uko usa ku bantu benshi bafite ubumuga bw'uruhu rwera igisubizo ni yego ubumuga bw'uruhu rwera bwibasira abantu ku isi hatarebwe ibara ry'uruhu ubwoko cyangwa igitsina ni indwara ituruka ku miterere y'utunyangingo fatizo aho umubiri ukora umusemburo muke cyane wa melanine cyangwa ntunawukore ubusanzwe uyu musemburo ukaba ari nawo utanga ibara ry'uruhu niyo mpamvu abantu bafite ubumuga bw'uruhu rwera bagira ingorane zihariye mu kureba kwabo zirimo guhumbya kenshi n'amaso yabo ntabashe kwihanganira urumuri bugarijwe kandi n'ibindi bibazo by'ubuzima nk'ibyago byinshi byo gutwikwa n'izuba cyangwa se kuba barwara kanseri y'uruhu reka tunyarukire muri zimbabwe aho itsinda ry'abagiraneza ririmo gukusanya inkunga yo kugura igicuruzwa cy'ibanze gishobora kuba ari ingenzi cyane ku bafite ubumuga bw'uruhu rwera ari nacyo amavuta arinda uruhu kwicwa n'izuba raporo yo mu kwezi kwa cyenda y'umuryango the noble hands of zimbabwe ivuga ko umuntu umwe muri batatu bafite ubumuga bw'uruhu rwera muri zimbabwe apfa atarageza ku myaka mirongo ine y'amavuko azize kanseri y'uruhu ubu mavelas cuma umuhanzi ufite ubumuga bw'uruhu rwera arimo gufasha umuryango udaharanira inyungu gukusanya inkunga yo kugura igikoresho cyoroshye ariko kirokora ubuzima ari cyo amavuta arinda uruhu kwicwa n'izuba
abantu benshi bafite ubumuga bw'uruhu rwera baba mu bice by'icyaro kandi hafi ya bose bamara igihe kinini cy'umunsi ku zuba bakora mu mirima ibyo bishyira mu kaga uruhu rwabo ndetse rukangirika ntibafite imiti yabugenewe bakwisiga kugira ngo uruhu rudashya loveness mayinato ni umubyeyi w'abana bane babiri muri bo bafite ubumuga bw'uruhu rwera
bimura umwanya bihagaho kwiyitaho bakawimurira kuri aba bana ibishobora kubaganisha mu gahinda gakabije nakoranye n'abantu bamaze imyaka myinshi barafungiranye abana babo kubera gusa ko badashaka ko abantu bababona mayinato yizera ko ibintu bigiye koroha kuko kaminuza ya leta ya zimbabwe irimo gukora aya mavuta arinda uruhu kwicwa n'izuba george famba ni umuhanga mu by'imiti akaba n'umwarimu kuri kaminuza ya zimbabwe avuga ko amavuta bakora azarinda abaturage kandi akazaba ahendutse
muri zimbabwe amavuta asanzwe arinda uruhu izuba urugero hari amoko yaza imbere y'ayandi ntashaka kuvuga ariko agura hagati y'amadolari y'amanyamerika icumi na makumyabiri ku gacupa nk'uko bitangazwa n'ishami rya loni ryita ku buzima oms ubumuga bw'uruhu rwera ni indwara y'uruhererekane mu miryango iterwa n'uko umubiri ukora umusemburo wa melanine muke cyangwa ntunawukore bigatera ibura ry'utunyangingo dutanga ibara ku ruhu amaso n'umusatsi muganga trevor kanyowa ukora muri oms ishami rya zimbabwe avuga ko bene abo bantu baba bakwiye kwirinda kumara kuzuba umwanya munini ndetse bagashaka ubuvuzi
bashishikarizwa kandi kwirebaho ubwabo ese rwaba rurimo kuzaho uduheri duteje ikibazo cyangwa utubyimba cyangwa se ikindi kintu cyabatera impungenge
oms ivuga ko gutahura bene ibyo bibazo hakiri kare bifasha abaganga kuvura neza indwara nka kanseri y'uruhu ibyo bikagabanya impfu
abafite ubumuga bw'uruhu rwera bakunze guhabwa akato mu biturage bimwe ubuzima bwabo buba buri mu kaga bitewe n'inkuru z'impuha n'imyumvire itariyo mu gushaka gusobanukirwa biruseho n'icyakorwa ngo uburenganzira n'imibereho myiza by'abafite ubu bumuga bigerweho twaganiriye na muruka ane miti drummond ni impuguke yigenga ikorana na onu ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku bafite ubumuga bw'uruhu rwera
Um, I think we first have to highlight that the African Union have actually given some thought to this.
ntekereza ko tugomba kubanza kugaragaza ko umuryango w'ubumwe bwa afurika hari ibitekerezo watanze kuri iki kibazo kandi mu wa makumyabiri makumyabiri na rimwe wemeje gahunda y'ibikorwa igamije guhashya ibitera ibigabwa ku bafite ubumuga bw'uruhu rwera iyi gahunda ikubiyemo ingingo nyinshi irimo ibibazo by'ubuvuzi uburezi imiterere y'ibitero abafite ubumuga bagabwaho n'ingamba zo kubarengera kandi nibwira ko ari ingenzi ku bihugu byose bihera kuri iyi gahunda bigashyiraho icyo kwita gahunda ya buri gihugu hari impuha nyinshi imyemerere ifutamye ku bijyanye n'ubumuga bw'uruhu rwera ni ingenzi ko abantu basobanukirwa ubumuga bakamenya ko abafite ubumuga bw'uruhu ari abantu kimwe n'undi wese ku itandukaniro bafite gusa ari uko bafite ubwo bumuga bisobanuye ko babura melanine itanga ibara ry'uruhu rero dukwiye kubikoraho ubukangurambaga dukeneye kubyigisha mu mashuri abantu bagasobanukirwa ibijyanye n'imikorere y'utunyangingo fatizo hanyuma ikindi navuga ni ukugaragaza isura nziza yabo dukwiye kubona abantu bafite ubumuga bw'uruhu rwera mu bitangazamakuru ku mateleviziyo tukaba tubona ibintu byiza bigaragazwa ku bafite ubwo bumuga no muri hollywood kubona bagaragazwa nk'ibiremwa muntu bidasanzwe ku mateleviziyo nk'aho ubumuga ari ikintu kidasanzwe ibyo byongerera ubukana iyo myumvire mibi y'abantu ku bijyanye n'ibitero bagabwaho hakwiye gukorwa amaperereza ababikora bagafatwa hakwiye kuba hari ingamba zashyizweho na mbere y'uko bigera ku bitero rero hari ingamba nyinshi abategetsi bafata ndetse nasaba na leta zose zo muri afurika harimo na zambia gushyiraho gahunda zo ku rwego rw'igihugu no kuzikurikiza gutekereza ku babyeyi b'abana bafite ubumuga bw'uruhu rwera akenshi usanga baba mu kato batinya rimwe na rimwe kuva imuhira kubera ko bafite impungenge ko abana babo baza kugabwaho ibitero igihe batuye mu bihugu ahari icyo kintu
safi keita ni amwe mu mazina azwi cyane mu muziki w'injyana ya pop muri afurika uyu muhanzi watsindiye n'ibihembo akaba anakora ibikorwa by'ubutabazi yavukiye muri mari avukana ubumuga bw'uruhu rwera akoresha ijwi rye n'umuryango yashinze witwa sarifu keita global foundation akora ubuvugizi n'ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu ibikenewe n'imibereho myiza y'abafite ubumuga bw'uruhu rwera muri mari no hanze yayo
mu bwana bwanjye ni njye jyenyine wari ufite ubumuga bw'uruhu rwera mu giturage cy'iwacu cya joniba kandi ibyo byanteraga ibibazo byinshi kubera kwisanga mfite uruhu rwera mu gihe abandi birabura abantu bahitaga bamenya kubera ko ni njye njyenyine wari ufite ubumuga bw'uruhu rwera mu mudugudu wose ndetse no mu tundi duce twari duturanye ku rundi ruhande ariko ntewe ishema nuko ndi kubera ko iyo ntaza kugira ubumuga bw'uruhu rwera ntabwo nakabaye ndaho uyu munsi mvugana nawe byatumye mba umuhanzi bituma nkunda umuziki ku bw'amahirwe kandi umpindukira akazi hari ibitambo byinshi by'abantu bitambwa ku bafite ubumuga bw'uruhu rwera kandi impamvu ibiri inyuma n'ubujiji ni imigenzo ishingiye ku muco abantu bamaze ibinyejana byinshi ibyo babikora bibwira ko babona imbaraga z'abafite ubumuga nk'uruhu rwera binyuze mu kubica gutwara imisatsi yabo gucuruza ibice by'imibiri yabo nk'uko babikora ku nyamaswa bavusha amaraso yabo hanyuma bakayanywa barimo gukora ibintu biteye ubwoba nk'ibyo natwe turimo gushaka uko twabirwanya gusa bishinze imizi mu muco umuntu umwe wenyine ntiyabasha guhindura imyumvire y'abantu no gukora ubukangurambaga na afurika yonyine ntiyabyifasha afurika ikeneye ubufasha bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi aho basobanukiwe neza ibijyanye n'ubumuga bw'uruhu rwera
umunsi mpuzamahanga wahariwe indwara yo kuremara k'ubwonko izwi nka cerebral palsy wizihizwa buri tariki ya gatandatu y'ukwa cumi hagamijwe kumenyekanisha iyi ndwara no kwakira abayirwaye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nka nigeria abarezi n'ababyeyi b'abana barwaye iyi ndwara bagorwa no kubitaho ndetse no guhangana n'akato bahabwa gibson emeka yasuye umubyeyi we abuja wasize byose akiyemeza kwita ku muhungu we uyirwaye
ubwo umwana w'umuhungu wa zainabu obomokayi witwa maxi yasuzumwaga agasanganwa ubumuga bwo mu bwonko nyuma y'amezi abiri avutse yaretse akazi yakoraga ko gutunganya imisatsi kugira ngo amwiteho mu buryo buhoraho he will cry for 48 hours yabaga yarira amasaha mirongo ine n'umunani nta guceceka the mental stress is there
umuhangayiko ndawufite kandi bisa nkaho ari ikintu nkorana buri munsi kubera ko buri uko mbyutse mu gitondo ndamureba nzi ibintu yakabaye akora ubu ariko ntabishobora cerebral palsy ni itsinda ry'uburwayi bugira ingaruka ku migendere y'umuntu ku gihagararo cye no mu mikorere n'imikoranire y'ingingo z'umubiri we umugabo wa obomukayi avuga ko akorera umwana igororangingo mu rugo mu rwego rwo kugabanya umugogoro w'amikoro asabwa mu kumwitaho
igihe cyose ndi imuhira ngerageza uko nshoboye nkamufasha ndamwuhagira nkamugaburira kugaburira umwana ufite ubumuga budasanzwe si ikintu gikorwa n'umuntu w'umutima woroshye ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo national institute of health cyo muri amerika bwagaragaje ko ubumuga bwo mu bwonko ariyo ntandaro ikunze gutera abana ubumuga bw'ingingo hirya no hino ku isi ikigo cya leta ya amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara kivuga ko ubu bumuga bwibasira abana bari hagati ya babiri na batatu ku mpinja igihe zavutse saudati madi umugore w'impirimbanyi w'uburenganzira w'umunyanigeriya avuga ko ibyo bituruka ku cyuho kiri mu buringanire mu ngo aho usanga ababyeyi b'abagore ari bo gusa bita ku kurera abana
ikibazo ni icy'uburinganire kibiri inyuma ni uko mu miryango myinshi uyu munsi usanga hari ukwihunza inshingano zo kurera abana kuko abantu benshi bibwira ko ibyo ari iby'umubyeyi w'umugore gusa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe obomokayi yatangije umuryango udaharanira inyungu ugamije gufasha abana bafite ubumuga budasanzwe n'ababyeyi bameze nka we
naratekereje ngo ndamutse mfite ikigo cyita kuri aba bana igihe ababyeyi bagiye ku kazi cyaba ari ikintu cyiza ariko bigaragara ko hagikenewe byinshi mu gukemura iki kibazo inzobere mu mitekerereze ya muntu zo muri nigeria zirahamagarira leta kurushaho gushora imari mu bikorwa byo kumenyekanisha ubu bumuga no gufasha ababufite
ishami rya oni ryita ku buzima oms riherutse kwemeza urukingo rwa kabiri rwa malariya byitezwe ko uru rukingo rushya ruzahita rutangira gutangwa bwangu mu bihugu byo muri afurika mu mezi ari imbere
urukingo rushya rwa malariya ruzwi nka ra makumyabiri na rimwe rwakozwe na kaminuza ya oxford mu bwongereza ifatanyije n'ikigo seranium institute of india rwatangiye gukoreshwa mu bihugu bya ghana na burkina faso ishami rya loni ryita ku buzima oms ryemeje uru rukingo ku wa mbere biraruharurira inzira y'itangwa mu buryo bwagutse kurushaho
mu turere tubamo ubwandu bujyana n'ibihe rwagabanyije abagaragaza ibimenyetso bya malariya ku kigero cya mirongo irindwi na gatanu ku ijana mu gihe cy'amezi cumi n'abiri nyuma y'uruhererekane rwa doze eshatu z'urukingo mu wa makumyabiri makumyabiri na rimwe oms yemeje urukingo rwa mbere rwa malariya rwitwa rtss
nk'umushakashatsi ku ndwara ya malariya nahoraga ndota umunsi twazabona urukingo rutekanye kandi rukora neza rw'iyi ndwara none ubu dufite ebyiri oms ivuga ko hari itandukaniro rito mu mikorere y'izi nkingo zombi ariko urukingo rushya rwa ra makumyabiri na rimwe nirwo ruhendutse kurukora aho gukora doze imwe yarwo bitwara amadolari ari hagati y'abiri nane buri murwayi akaba agenewe doze enye ikiguzi kingana na kimwe cya kabiri cy'urwa rtss uru rukingo rushya kandi rushobora gukorwa ku bwinshi kurusha urwa mbere ikigo seranium institute of india ubu cyamaze kwitegura gukora doze miliyoni ijana buri mwaka ariko hari gahunda yo gukuba kabiri uwo mubare impuguke ziraburira ko ibyo byonyine bitazatsinda malariya ko ahubwo hakenewe n'izindi ngamba z'ubwirinzi zirimo n'inzitiramibu
uburyo bw'inyongera bukora neza buzanwa n'inkingo buje busanga izindi ngamba z'ingenzi muri uru rugamba uburyo bwa kabiri ni ikizwi nka chemo prevention mu mwaka wa makumyabiri makumyabiri na rimwe habonetse ubwandu bwa malariya bugera kuri miliyoni magana abiri mirongo ine na zirindwi kandi habayeho impfu zigera ku bihumbi magana atandatu na cumi n'icyenda ziturutse kuri malariya mwakoze gukurikira ikiganiro bungabunga ubuzima ku makuru agezweho ku mwanya n'ijwi rya amerika cyangwa ujye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwanadukurikira kuri x urubuga rwahoze rwitwa twita no kuri fesibuke na yutube vewa radiyo yacu ikiganiro cya none naho tugisoreje naho ubutaha mukomeze kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turabashimiye kandi na nadia taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye frederic nkundikije niwe yarabihagariye kuri mikoro mari kumwe naje fite niyo ngabo mubwira ibihe byiza mu kurindira ibiganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika